na forest dem dey dem dey one place dem dey laugh dem dey drink bottle dem never come out say i dey find you trouble but with that thing wey dem dey think no be one person dem dey kill here na hundred people dem wan kill because if you trouble come here you no know small pikin mm. you no know anything anybody anybody any person wey enter the village any person wey you see na to shoot and kill am you no go know that day brother something before army come you think say some army sef you no go fit. look at him face sef you no go look at am. make i tell you e get place where some fight divorce there dem call army army go dey surrender like this e carry the whole gun give the fulani dem carry am go dem say make e dem go no be so dey happen. okay. and anybody wey dem kill dem don kill. dem don kill. we as e dey see us e get something wey we dey see wey we sabi but we don tire we no want am. Yesterday, all they meet Yesterday, they call us, they go meet Buhari for Grand, yes. for Abuja. Yes, yeah. yeah. yeah. Yeah, yeah. You see, boy, they, go meet your Buhari like this. They beg Buhari. They say Buhari, they want do something for Abonyi here. Oh. Buhari say make it they not try and make it they wait. Wow, no good. village. If it is people will be broke, na Igbo, no be saying another country. Like make it making they making they not say that way Boko Haram they do. They test say then they do them, then they succeed. Boko Haram self, where you see, where then they do and no be one language. Yeah, I mean, oh. their gap grew. Oh, yeah. But they no go come for village like we begin to kill this and kill this and they go. Make we not tell these people. When you see this report, you don't need the whole Nigeria. Mm. Abonyi, you get waiting the CEO. Who they tell you now? Now, we, the day where you see, say, Fulani, don't pack it, your house, go. No single Fulani. You wait there here, go tell you, say, no sleep. Bet una una be eye here. Make una the control. Make una the tell them abeg anyhow trouble e good peace e better pass am na so if e dey sing how the sing e sing e better quiet e better no be when something don happen before you say huh if you to say i know i for do like this mm, that one don pass o oh. see if you see this man wey dem go kill dem born am him wife he die last week only him with him pikin he come kill the father again leave am zero Now they don't carry, and that day when they go give the Buhari the paper, Buhari they cry. Sure. You get one people from Zampara, they say, now human being, they do this thing. They say, I make we leave. We say, we say no. We know they carry our action first. Make it the report reach everywhere first. I think they hear me. Okay, so far say you see, then they carry this thing go far. America people, then they, then they put this thing, then they hear them. Okay, if the day where the trouble boss, who go help you? Nobody see before you see government know some people don die What that government go as this one wey dem do for fiam now wey government no be so people carry the children dey run but you dem thank god if na fulani dem know that one wey dem dey run dem no dey see wey dem dey follow run make i tell you fulani fight e no good o oh. we dey tell una wey una dey see us say these people like bush fear dem o oh. make i dey tell you any person wey don see that fight wey you see there you no go pray god for your life make you fight with that people we ma as we dey here now we dey fear that's why when you see anything wey we hear sometimes we no dey make e call e get some call wey you dey do e go go bad for you. Mm, go affect you and even.